turashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diane nininahazwe aha muri amerika uno munsi saa tatu z'ijoro kamala harris azoserukira abademokrate mu matora mu kwezi kwa cumi na rimwe na donald trump azoba ahagarariye abarepublikane muri ayo matora baraza guhurira mu kiganiro mpaka baja impari ku migambi bafitiye amerika impari ziza kuba uno munsi goroba impari zikomeye rwose uravye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera usanga abantu benshi baharira nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze umugabo urashobora kuyahomba uyu ni leonse hakizimana ni umuhinga akwirikiranirana hafi politike yo ngaha muri amerika mwirya nino ku isi naho kenya igandariye abana mirongo ibiri n'umwe baheruka kwitaba imana bazize umuriro wadutse ku ishure ryabo ryitwa hills and rasha academy turabigaruka ko handi hato tunabafitiye n'amakuru avugwa mu gisata c'umutekano muri sudani israel na siriya musangwa ikaze reka amakuru yacu tuyahere muri kenya ibandanya gukora ibipimo vya adn ku bisigarira vy'abana mirongo ibiri n'umwe bahitanywe n'umucanwa uheruka kwaduka ku ishure ry'uburaro ryitwa hillside and rasha academy rirahitwa nyeri ni ku birometero vyaba bijana na mirongo irindwi vy'uburaruko bw'umugwa mukuru nairobi ibipimo vya adn bizotuma imiryango y'abana bahitanywe n'umucanwa wadutse kuri iryo shure ishobora kumenya ibisigarira vy'abana babo barahiye cane ku buryo bitoroshe ko ababo babamenya uburaro bwadutse umucanwa bwarimwo abana b'abahungu ijana na mirongo itanu bafise hagati y'imyaka icenda na cumi n'itatu babiri muri mirongo ibiri n'umwe bahitanywe n'uwo mucanwa wadutse baryamye basandabiye mu bitaro abandi cumi n'icenda ibiziga vyabo vyabonetse biri aho barara ariko vyahiye cane rwose mu gihe leta ya kenya yashinze ikigandaro c'imisi itatu guhera ejo kuwa mbere inzego z'ibijejwe ziracarondera irengero ry'abandi bana cumi n'indwi mu bari baryamye igihe umuriro waduka ku munsi wa kane mu saa sita z'ijoro abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa kenya bashikirije amakenga yabo bavuga ko batizeye uburyo n'ubuhinga bwo guhangana n'impanuka hamwe no gukingira umutekano mu mashuri atandukanye yo muri ico gihugu hagati aho kwa mungu w'indwi iheze ubundi buraro bw'ishure ry'abahungu riri ahitwa meru hagati mu gihugu bwarahiye buratokombera ariko imana yarakinze kuko abiga kuri iryo shure bose uko ari ijana na mirongo itanu bari gufungura kwa gatandatu irindi shure ry'abakobwa riri ahitwa iziyolo hagati mu gihugu naryo naryo nyene ryarahiye uburongozi bwaryo bukavuga ko hari benshi bakomeretse ariko polisi ya kenya yabiteye ivyatsi ibihakana perezida w'ico gihugu william ruto yategetse ko hatangura amatohoza kucatumye umuriro waduka ku ishure hillside and rasha academy yiga ko abahungu gusa yagabishije ko abo vyoboneka ko bagize urwangara haba mu gukinga uwo muriro canke mu gutuma waduka bazobihanirwa vy'akarorero tuve muri kenya tuja muri sudani aho ingabo za rapid support forces zigwanya ubutegetsi bw'ico gihugu mu mpera z'indwi heze zagavye igitero mu gisagara ca senar kiri mu majepfo y'igihugu ni igitero cahitanye abantu mirongo itatu gikomerekeramwo ijana nk'uko bitangazwa n'amashirahamwe adakiranira inyungu za politike muri ico gihugu Geoffrey Mutagoma izo mpirimbanyi zimaze iminsi zigenzura ivy'abahitanwa n'intambara n'ibindi bikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu zemeza ko ingabo za Rapid Support Forces zigometse ku butegetsi bwa General Abdel Fattah al-Burhan zarashishije ibibunda bya rutura mu bice byinshi byo muri uwo mujyi harimo n'isoko rikuru izi ngabo zimaze kwigarurira igice kinini cy'uyu mujyi na kimwe cya kabiri cy'igihugu ziragenda zidindizwa n'imvura nyinshi ituma kugaba ibitero birushaho kugorana iyi ntambara yateye inzara ikomeye muri iki gihugu kurusha iri ahandi hose ku isi yahitanye kandi abarirwa mu bihumbi abandi bakura mu byabo yangiza ibikorwa remezo izahaza n'ubukungu bw'igihugu itsinda ry'impuguke z'abashakashatsi b'umuryango w'abibumbye ryoherejwe muri sudani ryatangaje kuwa gatanu ushize ko babonye ibikorwa biteye ubwoba bibangamiye uburenganzira bwa muntu bikorwa n'impande zombi z'abashyamiranye mu ntambara ibera muri iki gihugu bavuze ko ibyo babonye bishobora kwitwa ibyaha by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye inyoko muntu bahise basaba ko nta kuzuyaza umuryango w'abibumbye ukwiriye kohereza umutwe w'ingabo zitagira aho zibogamiye ugahabwa inshingano zo kurinda abasivili bahari gusa ibyo ubutegetsi bwa sudani bwarabyanze minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya sudani iyobowe na leta ya general abdel fatah al burhan yasohoye itangazo kuwa gatandatu rivuga ko guverinoma ya sudani yanze ku buryo budasubirwaho ibyasabwe n'intumwa z'umuryango w'abibumbye iryo tangazo ryise komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye urwego rwa politiki kandi rutemewe n'amategeko rivuga ko ibyasabwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye biciye ukubiri n'inshingano zawo
Geoffrey Mutagoma urakoze ejo kwa mbere mu ijoro Israel yararashe ibisasu vyinshi muri Syria leta ya Syria ikavuga ko vyahitanye abantu cumi n'umunani Thomas Kamirindi uretse abapfuye abandi bantu mirongo itatu na barindwi barakomeretse nk'uko minisitiri w'ubuzima wa Syria Hassan al-Shabash yabibwiye abanyamakuru kuri uyu wa mbere i Damas arega Israel kwibasira abasivili umuryango w'abanyasiriya baharanira uburenganzira bwa muntu witwa observatoire syrien des droits de l'homme ukorera mu buhungiro mu bwongereza wo uvuga ko abantu bishwe ari makumyabiri na batandatu barimo abasivili batanu abandi ngo ni abasirikare ba siriya n'ab'imitwe yashinzwe na irani harimo na hezbollah uyu muryango wemeza ko hamwe isirayeli yarashe ari ikigo cya gisirikare gikora ubushakashatsi ku ntwaro nshyashya nka misile na drone isirayeli nk'uko akenshi isanzwe yirinze kugira icyo ibivugaho na gito leta ya irani yamaganya yivuye inyuma icyo yise ibitero by'ubugome ku butaka bwa siriya guverinoma ya siriya nayo yamaganye ibitero bya isirayeli ivuga ko bigamije kuyikurura mu ntambara y'akarere kose kugeza ubu siriya yirinze kwivanga mu ntambara ya isirayeli na hamas ijwi rya amerika washington dc turacabandanya n'amakuru hirya nino ku isi ikiziga cumi politiki ali muhamed kibawo ari mugambwe cadema uza imbere mu itabwa rumwe n'ubutegetsi bwa tanzania catowe muri imwe mu makartier y'i dar es salaam ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu ali muhamed kibawo yari mu nzego nyobozi z'umugambwe cadema yari yaburiwe irengero kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi heze inyuma yaho abantu umugambwe we wemeza ko ari abasirikare b'igihugu bamuvaniye mu modoka yunguruza abantu n'ibintu ico gihe yari kaja mu gisagara yavukiyemo citwa tanga umugambwe cadema ukavuga ko ikiziga ca nyakwigendera ari muhamed kibawo kiriko ibimenyetso vyerekana ko yakubiswe cane yongera aturirwa mu maso hakoreshejwe ubumara bwa aside abarongoye umugambwe cadema bavuze ko amakuru y'uko yitavye imana inyuma yo guhohoterwa bwayakuye ku baganga bakoze ibipimo bahagarikiwe n'abamuburanira perezida wa tanzania samia suluhu hassan abicishije ku rubuga rwiwe rwa x yavuze ko yakiranye umubabaro mwinshi urupfu rwamuze ali muhamed kibawo yahojeje umuryango wiwe abagenzi biwe n'umugambwe yari amazemwo imyaka myinshi madamu suluhu hassan yijeje kuzohana abakoze ubwo bisha agira ati natanze itegeko ryo gukora amatohoza yihuse aheze bazoce bampa raporo irimwo ukuri kose ku bijanye n'iryo bara ritagira izina igihugu cacu kirangwa na demokarasi umunyagihugu wese arafise uburenganzira bwo kubaho atekaniwe leta ntwara ntizokwigera yihanganira na rimwe ubunyamaswa nk'ubwo ari muhamed kibawo agandaguwe bunyamaswa inyuma y'indwi zike indongozi z'umugambwe cadema zirimo umukuru w'uwo mugambwe n'icegera ciwe bari bamaze batawe muri yompi barekuwe inyuma yo kubazwa cyane ku ihuriro ry'urwaruka rw'uwo mugambwe ryaburijwemo n'ubutegetsi buvuga ko yari imyiyerekano rwihisha uwo mugambwe washaka gutunganya ano makuru abagezeho ijya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu ijwi rya amerika igice ca kabiri c'amakuru yacu tugihera mu rwanda umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu edouard ngirente yarayahaye inama nshingamateka na nkenguzamateka imigambi ya leta y'imyaka itanu umumenyesha amakuru wacu yasumta kaboyi yarahabereye ico gikorwa edouard ngirente yatangaje ko guverinoma yihaye intego yo kuzamura ubukungu bukagera ku icyenda ku ijana buvuye kuri karindwi ku ijana bwariho isobanura ko izabifashwamo no kongera gatandatu ku ijana ku byo u rwanda ruhinga ndetse no kongera ibiva mu nganda bikava ku icumi ku ijana minisitiri w'intebe yavuze ko guverinoma yifuza ko ishoramari ry'abikorera ryakwikuba kabiri kandi abanyarwanda bakongera imbaraga mu kuzigama yasobanuye ko bizagerwaho ari uko umusaruro ukomoka ku buhinzi uzarushaho kwiyongera turateganya ko tuzihaza mu bihingwa nk'ibigori ibirayi n'ibishyimbo ku buryo tutazakenera kubitumiza mu mahanga hazongerwa ubuso bw'ubutaka bwuhirwa buzava kuri hegitari ibihumbi mirongo irindwi na kimwe aho na twari tugeze bugere kuri hegitari zisaga nibura ibihumbi ijana na mirongo itatu tuzakomeza gufasha aborozi korora mu biraro mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu intego nkuru dufite nk'igihugu ni ukuzamura umusaruro ukomoka ku bukerarugendo ukava kuri miliyoni magana atandatu na makumyabiri magana atandatu na makumyabiri ukagera kuri miliyari imwe n'igice kimwe z'amadolari y'amerika minisitiri w'intebe asobanura ko igihugu kizakomeza guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama leta kandi isobanura ko yihaye gahunda yo kugeza amashanyarazi mu tugari twose tw'igihugu ndetse n'amazi meza muri buri mudugudu leta ivuga ko izongera uburyo bwo koroshya no guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere hongerwa ibyerekezo rwanda ijyamo bigendanye no kurangiza imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege cya bugesera mukuru wa guverinoma yavuze ko mu rwanda hateganijwe gushyirwaho ishuri ryigisha ibyo gutwara indege mu mujyi wa kigali hazashyirwaho imihanda yihariye ya bisi zitwara abagenzi ikibazo cy'ibura ry'akazi cyane cyane gikunda kumvikana mu rubyiruko kiri mu byagarutsweho bafite ibibazo by'ubukene bitewe n'uko nta kintu babasha gukora kibagirira akamaro aruba aracuruza mu cyaro bakamusaba imisoro myinshi akabireka uba ufite igishoro gikeya yashora bigahomba kubera iki ya misoro nta sambu dufite yo guhinga minisitiri w'intebe yatangaje ko urubyiruko rwatekerejweho muri iyi gahunda y'imyaka itanu mu rwego rwo kurushaho kongerera ubumenyi urubyiruko no kuruha amahirwe yo kubona imirimo mu gihe kizaza abantu bangana na miliyoni imwe bazahabwa ubumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga ibyo twita coding abandi ibihumbi magana atanu bazahabwa amahugurwa y'ikoranabuhanga mu rwego ruhanitse mu bijyanye no guhanga imirimo mishyashya ku bijyanye no guhanga imirimo mishya byara inyungu icyo twifuza nk'igihugu muri izo gahunda zose tumaze kuvuga ni uko hazahangwa imirimo mishya nibura ingana na miliyoni imwe n'ibihumbi magana mirongo itanu ni ukuvuga ko tuzajya duhanga nibura imirimo ibihumbi magana abiri mirongo itanu mu cyiciro cya kabiri cya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere biteganijwe ko agaciro k'ishoramari ry'abikorera muri rusange kazava kuri miliyari ebyiri n'ibice bibiri z'amadolari y'amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu kakagera kuri miliyari enye n'ibice bitandatu muri bibiri na makumyabiri n'icyenda intego kandi ni uko umusaruro ukomoka ku byo u rwanda rwohereza mu mahanga uziyongera ukava kuri miliyari eshatu n'ibice bitanu z'amadolari y'amerika ukagera kuri miliyari zirindwi n'ibice bitatu asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru tuyabandanirize muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubushikiranganji bw'ubutungane muri ico gihugu butangaza ko abagore mirongo ine n'umunani mu bari bapfungiwe mu gasho gakuru ka makala kari kinshasa bafashwe ku nguvu igihe iryo bohero ryadukamwo umuriro jimmy shukurani bakomera minisitiri w'ubutabera muri kongo bwana constant mutamba yabivuze kuri uyu wa mbere ubwo yatangizaga ku mugaragaro urubanza rw'abakekwaho kuba barashatse gutorokesha imfungwa muri iyo gereza kugeza ubu ifatwa nk'aho ariyo nini kurusha izindi zose mu gihugu ni urubanza rwatangiriye kuri gereza nkuru ya gisirikare indolo mu murwa mukuru kinshasa aho hari abaregwa batandukanye barimo abasanzwe bakora mu nzego za leta aba barimo abakora mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza agence nationale de renseignement mu rurimi rw'igifaransa abagize agatsiko k'iperereza mu ngabo z'igihugu fardc kazwi nka demiap abayobozi batandukanye ba gereza nkuru ya makala harimo n'uwahoze ari umuyobozi mukuru w'iyi gereza bwana joseph yusufu maliki uyu we yahise akurwa ku mirimo ye nyuma nyuma y'ubwicanyi bwakorewe kuri iyo gereza asanzwe ayobora aho minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yamushinjaga kuba yaragize uruhare rukomeye mu byabaye ubushinjacyaha bwatangiye busomera abaregwa ibyo bashinjwa birimo guteza umutekano muke mu baturage b'umujyi wa kinshasa gushaka gutorokesha bakatiwe n'urukiko batarangije igihano bahawe kwica no gufata ku ngufu imfungwa zisanzwe ziba muri iyi gereza ubutabera bwa gisirikare buvuga ko abaregwa bose bashinjwa ibyo byaha ku ruhande rumwe cyangwa ubufatanyacyaha ku rundi ruhande kubera ibyo bashinjwa byakorewe mu gace bayo muri uru rubanza hagaragayemo kandi abagore bane bose batangaga ubuhamya bw'uburyo ibintu byakozwe ku itariki ibiri z'ukwezi kwa cyenda aho imfungwa zisaga ijana mirongo icyenda n'umunani zishwe ubwo polisi yazaga kureba ibibaye kuri iyi gereza aba bagore bavuga ko bo na bagenzi babo bafashwe ku ngufu n'abantu bari bitwaje imbunda n'intwaro gakondo zitandukanye umwe muri abo wafashwe ku ngufu utagaragaje isura ye kubera impamvu z'umutekano we yemeje ko abo yabonye bari bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi y'igihugu ariko ko atabashije kubareba mu maso kubera ko bari bipfutse ibitambaro mu maso uyu mugore wavugaga akoresheje ilingara yagize ati twumvise urusaku rwinshi cyane nuko duhita twihisha munsi y'uburiri kubera ko hanze byari bikomeye abinjiye bari bafite imbunda imihoro n'izindi ntwaro zitandukanye nuko binjira barasa urufaya rw'amasasu mu kanya gato tubona gereza ifashwe n'inkongi y'umuriro muri ako kanya batwibye ibintu byose twari dufite birimo amatelefoni amafaranga n'ibindi njyewe bangezeho bahita bamfata ku ngufu kugeza ubwo umwuka washatse guhera bahita batubwira ko abagore bari muri gereza bose babafata bafata ku ngufu ashingiye ku buhamya bwatanzwe n'abo bagore umushinjacyaha yemeje ko ibyakozwe bishaka kugirana isano ya hafi n'ibyabaye ubwo haburizwagamo kudeta mu murwa mukuru Kinshasa urubanza rusojwe minisitiri w'ubutabera Maître Constant Mutamba yumvikanishije ko ibyabaye kuri iyi gereza ya Makala bitari inkongi y'umuriro nk'uko zimwe mu nzego za leta zibivuga ahubwo akoresha amagambo akakaye mu rurimi rw'igifaransa agira ati
mwizere yuko mbahaye ibyumweru bibiri gusa iki kibazo nkaba nakirangije ntabwo dushobora kwihanganira uburyarya bumeze nk'ubu bwo kubeshya abantu ko gereza yakozweho n'inkongi y'umuriro kandi atari byo ibi ntabwo nabyihanganira habe na gato ibi ni ugukandagira ku burenganzira bw'abakongomani bose udasize na minisiteri y'ubutabera ntabwo nshobora kubyihanganira rero bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo bavuga ko ibyabaye kuri gereza ya Makala ari ubutegetsi buriho bwabigizemo uruhare cyane Maître Wilson Twitegure umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kivu ya ruguru avuga ko ibi byagakwiye kuryozwa ubutegetsi buriho ahantu harinzwe kuriya mu mujyi mukuru w'igihugu abafungwa bava mu purizo gute kandi unarebye n'ibyo turi kubona ku makuru batangiye gucakura umuriro barawuca kugira bafasilite ira evaziyo niyo mpamvu twe tubona yuko ari ubutegetsi bwa kinshasa bwabikoze kugira ngo bucikishe abantu bamwe na bamwe mu mu purizo ya kinshasa ya makara kabona yuko na kiriya gikorwa bakoze abasirikare kwica abantu niba ari abasirikare batagira porofesiyonalizme abantu badafite formasiyo ihagije bakubita amasasi bapfa gukubita uko babonye kuva aho gereza nkuru ya kinshasa ifashwe n'inkongi y'umuriro imibare itangwa na leta yemeza ko abagororwa ijana mirongo icyenda n'umunani aribo baguye muri icyo gitero kugeza ubu butegetsi buvuga ko cyakozwe n'abantu batazwi ibyo byateye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu gutanga itegeko ryo gufunga no guhagarika ku mirimo umuyobozi wa gereza ya makala n'abandi bari bafatanyije nawe ku buyobozi bw'iyi gereza nkuru muri repubulika ya demokarasi ya kongo jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma tugume muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho komisiyo y'igihugu ijeje impunzi isaba umurwa w'abanyagihugu bitwaje ibirwanisho uzwi nka wazalendo kwirinda guhohotera ndetse no guhagarika gutoza amatagisi n'amakori impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya rusenda inkuru imenyesha amakuru wacu vedaste ngabo muri uvira muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikorera imirimo mu misozi ya rusenda ndetse no mu kigobe cyo muri reko zihamya yuko zicara zihohoterwa na wazalendo zimwe muri zo zemeza yuko zisoreshwa amafaranga izindi nazo zigatanga ibyo zivanye gusarura mu mirima mu gihe izindi nazo zivomeshwa amazi ku ngufu mu rwego rwo kurangiza ibi bibazo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yakoresheje inama mu nkambi ya rusenda yahuriyemo impunzi inzego zishinzwe umutekano wa zalendo ndetse n'abaturage b'abakongomani ibasobanurira ibijyanye n'uburenganzira bw'impunzi muri kongo ndetse n'uko impunzi zikwiriye kwitwara komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ishimangira ko impunzi zifite uburenganzira bungana n'ubw'abakongomani usibye yuko zidafite uburenganzira bwo gukora politike ndetse no kujya mu nzego zishinzwe umutekano hamwe no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho urwego rushinzwe impunzi rwabwiye bazalendo ko badakwiriye gusoresha ndetse no kwaka ku ngufu impunzi ibyo zivanye mu mirima ko ahubwo bashobora kuzisaba zikabaka ubushake bwazo nta gahato zimwe mu mpunzi ziri muri iyi nkambi irimo abarundi barenga ibihumbi mirongo itatu zisanga iyi nama ari ingirakamaro kuko yakemuye bimwe mu bibazo zicara zihura nabyo umunsi ku munsi niyo kwizerwa hadijya ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine y'amavuko akora imirimo y'ubuhinzi burya twari tumaze guhohoterwa cyane nuko kuvuga wagenda kurima ntibibazo ugiye kurima o mukumvikana n'umuntu wakoteye umurima hariya ntamuhegeje kurima ukacyuza kubona ubundi ngo hewe nguyu ni ishyamba ya muyomba ni ukuri hajya tuba tumaze guhohoterwa twebwe hajya mu gatunguru ya kabiri barigeze kugira igihe bakaza ku nzu leta senkimire senkimire tukuhije to ntihuza kumenya kuza ku murima ni ukuri ibi biyago by'uno munsi biratunganije ibintu byinshi ndangere muri iyi nama kandi yafatiwemo icyemezo cyo kubuza abazalendo ndetse n'igisirikare cya fardes kuzererana imbunda mu nkambi usibye igipolisi gishinzwe gucungira impunzi umutekano ubusanzwe abasirikare bajya mu misozi yunamye inkambi ya rusenda banyura mu muhanda uri mu nkambi muri village ya mbere bahetse imbunda abandi nabo hari igihe banywera inzoga mu tubari turi muri iyi nkambi bamwe mu rwaruka basanzwe basahiriza umutekano mu gihugu cya kongo bita bazarendo bazunguruka mu kambi mu gihe cy'amasaha maremare ibyo bikaba byama byatera uruhagarara mu mpunzi ariko hagati aho rero bakaba baraye bemeranije na leta ya kongo ko bagiye guhagarika kandi ibyo bikorwa byo guhohotera impunzi bigiye guhagarikwa ndetse n'abarundi bakaba baraye banezerewe natwe twaranezerewe muri rusange twese hamwe kubwo inzira bahora bacamwo abasirikare bafise ibigwanisho abazarendo bakaba bemeranije rero ko bagiye guhindura nzira kugira ngo impunzi ntizame zibona ibikoresho bicira umuriro kandi ari byo zahunze ari nabyo zitinya ese niki bazarendo bishuye kuri iki kibazo cy'ibyo bashinjwa byo guhohotera impunzi ngendakumana jean claude ni umuyobozi asite ya gatunguru ya gatatu yari muri iyi nama abazarendo bishyuye bavuga ko mu ncamaka yagiye kwisubira ko kuko ibyo bakora bitari bijyanye n'amategeko seneri turayisabye ko mu ncamake ibyo yabwiye abo bazarendo n'abandi bagerageje kumviriza iyo nama bababwiye neza ko bategezwa byose kuza baragera seneri batagize nte bataciye mu nzira z'iwabo ngo bitunganirize mu rwego rwo gukemura kandi iki kibazo cyo guhohoterwa kw'impunzi hashinzwe kandi komite igizwe n'abantu umunani irimo abakongomani bane n'impunzi zine ibiganiro uko nabibonye byari bimeze neza kuko n'ubwa mbere mbona abarefije bicarana n'abazarendo ngo baganire batore inyishu y'ibibazo bafise rero icyizere njyanye nuko mbona ibyo bababwiye bareke bagiye babyemeye mbonye umenga bizogira akamaro ku barefije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ndetse n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba abamayimayi bagiye binjira muri iyi nkambi bakica impunzi bagasahura inka ihene ndetse n'amafaranga y'impunzi ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu nkambi ya rusenda na murongwe zitunzwe n'imirimo y'ubuhinzi uburobyi gutwara za moto ndetse n'ubworozi vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ejo rya amerika aha muri amerika saa tatu z'ijoro kamara harris azoserukira abademokrate mu matora yo mu kwezi kwa cumi na rimwe na donald trump azobahagarariye abarepublikani muri ayo matora baraza guhurira mu kiganiro mpaka aho baza kuja impari ku migambi bafitiye igihugu ico kiganiro kiza kubera kuri televiziyo muri amerika abc ibiharuro bijanye n'ukuntu bakundwa n'abanyamerika vyerekana ko vice president wa amerika kamala harris na donald trump yahoze ari president wa amerika basa n'abanganya amajwi ariko none umwe wese muri bo yokwigenza gute kugira ngo yigarurire imitima yabo arondera ko amajwi mu matora azoba muri amerika mu kwezi kwa cumi na rimwe umuhinga akurikirana hafi politiki ya amerika leonce hakizimana arabigaruka ko mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu frederic nkundikije atangura amwishyura ku kibazo cyo kumenya akamaro k'ibiganiro mpaka impari ziza kuba uno munsi ku mugoroba ni impari zikomeye rwose imbere y'uko ntangura kuvuga icyo nibaza urabye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera usanga abantu benshi baharira nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze umugabo arashobora kuyahomba aho rero niho bigoreye kuko nk'umuntu nka kamara harisi wewe kubera ati abantu benshi hari abataramumenya rwose urabye mirongo ine n'umunani ku ijana ntibamuzi neza hari n'ikintu ashobora guhomba rwose nicyo gituma bisaba ko ateza kwiyerekana akavuga uwo ari akavuga ibintu azokora na cyane cyane akerekana ko ashobora kuba perezida urabona umuntu azaba abaye umugore wa mbere abaye perezida na cyane umugore atari n'umuzungu birasaba rero ko azategerezwa kwerekana imigambi itomoye iyo migambi nyene tukivuga kuri iyo migambi ibiharuro bikorashikirizwa vyatohojwe vy'amajwi yabo ukuntu bakundwa n'abanyagihugu bavyerekana ko basa n'abanganya mu congereza bavuga ngo neck and neck ku bwanyu umwe muri bo haba donald trump canke kamara harris ikintu umwe umwe yokora kugira ngo aje imbere y'uwundi biboneka n'ikihe reka dutangure kuri kamara harris yokora iki uyu munsi muri izo mpara icyo yokora ni ugushimikira ku migambi akerekana imigambi itomo icyo azokora haba mu butunzi haba mu magara y'abanyagihugu haba ku ngorane ziri kuziraba hariya ku mbibe z'igihugu abanyagihugu abantu bagomba kwinjira bidashiye mu mategeko ateza kwerekana ko ku bintu bitomoye ibyiyumviro bitomoye azokora kuko na cyane cyane ko trump ashobora kumwerekana yuko ariyo ngorane afise abanyagihugu batamwizigiye ko azokora ibintu bitomoye ubu n'umunsi ni rero ni umunsi kamara harisi aronse yo gutomora neza ibyo azokora gutyo abanyagihugu baza kuvaho n'abandi nabo batamuzi neza bakavaho bazi icyaha ahagaze icyo nicyo ateza gushimikirako donald trump wewe yokora iki kugira ngo aje imbere bimwe biboneka hari n'ibintu yokora nawe nyine abanyagihugu baramuzi bose ntabwo ntateza kwimenyekanisha mugabo nawe ateza kwerekana yuko trump ateza kwerekana yuko nawe ari umuntu w'umushinga ntahe ko ari wa muntu afite amajambo yubaha abantu na cyane cyane ko azaba ari n'umupfasoni ateza kwerekana yuko uwo mupfasoni amwubaha kuko baba bibaza yuko atamwubaha hama icya kabiri ateza kwerekana yuko wewe ashigikiye ibyiyumviro bya ekonomi bitomeye afite ari byiza iby'amagara y'abantu afite ibyiyumviro byo guteza imbere igihugu kuko mu bisanzwe basanzwe bamwemera kuri ibyo byiyumviro yogumaho akagumiraho nyine rero ntasamazwe n'ubaze ko baraharira nibaza ko azoba ashyize ku bintu bikomeye rwose kuri we nyine azaba yifashije rwose ubwiye icyo tubwiye ku mategeko agenga izo mpari amwe mu mategeko bavuze ni uko igihe umwe muri bo ariko aravuga mikoro y'uwundi izoba yugaye ivyo bifise akamaro kahe kuri uwo muntu icyo ni ikintu gikomeye rwose baravuga yuko urabye amategeko abc yavuze izoshiraho ni uko bazoreka umwe akavuga agaheza mu gihe umwe ariko aravuga uwundi nawe bazoca bugara mikoro yiwe kugira ntavuge ntibyukane naho yovuga ibintu ntibabyumve ibyo ni ibintu byiza ugiye kuraba ko tugomba gutahura neza aho umuntu ahagaze ibyiyumviro by'umuntu ni byiza ko bituma atabubwira ngo avuga undi ariko aravuga guhana amajambo bwabashinga ntayo nibyo byiza mugabo urumva nko kuri harisi yagira ati reka nimureke trump avuge gutyo niho asanga ariko aravuga anciramwo abantu bagaca bamugaya agaca atsindwa urumva kuri harisi yashima yuko mikoro itaba yugaye mugabo ugiye kuraba naho novuga nti reka abanyagihugu bagire bumvirize umwe umwe wese wabashinga ntahe umuntu asigura ibyiyumviro byiwe bituma yadakorera igihugu abo bategetsi uko ari babiri bagize iminsi bitegura bagira eka imyimenyerezo y'izo mpari ikintu iyo myimenyerezo kenshi na kenshi ifasha niki irafasha irafasha kuko benshi umugabo kuri harisi nibaza ko imufasha rwose kuko ni umuntu atamenyere kuja guharira mu bintu kuri ico gihe yarabaye visi perezida yarahariye mugabo si ibintu amenyereye rwose cyane trump arabimenyereye mugabo trump nawe ni wa muntu ati ibintu byo gutegura umengo ntabishimikira ko rwose mugabo avuga ko atabigira mugabo agira ukwiwe niko nabivuga arabitegura akabitegura ukwiwe bavuga nti bose barategura mugabo igikuru n'ingene umwe wese aba uwari rimwe rimwe abantu basanga iyo uteguye cyane naho nyine ucurenze urugero ugasanga birakunaniye reka tuze kuraba rero ingene biza umwe wese ingene yabiteguye mugabo nibaza bose umwe wese niyaguma ashimikira ku byo abanyagihugu bashaka by'ubutunzi by'amagara y'abantu n'ibindi umwe wese nibaza ko tuza twumva ahagaze hama tukamenya aho umuntu ico dutora n'uwo dutora nishashigikiye leonce hakizimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze rwose namwe
ejo ry'amerika no ngaha dusozereye amakuru yacu twari tubafitiye muri kano gatondo kuri mikoro mari kumwe na diane ninahazwe nadia taha niwe yari muhinga bw'ivyuma twembi tubifurije umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu